iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ku badukurikira ku rubuga rwa interineti mwatwumvira kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze mwese mu makuru yacu uyu munsi ni ku cyumweru turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda hanyuma guhera isaa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abantu cumi n'umunani barimo cumi na babiri barinda parike ya virunga mu ntara kivu ya ruguru aho ni muri repubulika ya demokarasi ya kongo barishwe baguye mu gitero cy'abagizi ba nabi nubwo bikekwa ko abo bantu bashobora kuba barishwe n'abagize imwe mu mitwe y'inyeshyamba ikorera hafi y'iyo parike ubutegetsi mu ntara kivu buvuga ko bwatangije iperereza kuri ubwo bwicanyi ibyo byemejwe na bwana jean bosco rubuga sebishyimbo minisitiri ushinzwe itangazamakuru muri guverinoma y'intara ya kivu ya ruguru ni mu kiganiro twagiranye murakoze kuduha umwanya kugira ngo tubashe kubamenyesha ibitero byagabwe ku ba garde parike cyangwa se bariya bacunga umutekano muri parike ya virunga ni ukuvuga ko ejo habaye ibitero ahitwa rumangabo hari sitasiyo ndetse ya bariya ba garde parike igitero cyagabwe ku modoka yari irimo itwaye abagarde parike turabizi parike yacu ni nini cyane ni ukuvuga bava mu ruhande runaka baja mu rundi ubwo rero baza guterwa bari bageze hafi ya sitasiyo yabo ndetse n'imodoka y'umuturage cyangwa se imodoka ya gisivile nayo yari ihari kandi yari indi yaba yaje guhitanwa n'ibikomere yabashije kubona muri make mbese igitero kimara kuba ni abantu cumi na barindwi bahise bapfa kugeza ubu ngubu rero muravuga ko abamaze gupfa ari cumi n'umunani ese mwashoboye kumenya abagabye ibyo bitero murabizi ko muri ari amashyamba yacu ya parike ya virunga harimo inyeshyamba nyinshi kandi tukaba twari tumaze iminsi hari ikibazo kiduhangayikishije kuba abagarde parike cyangwa se abacunga parike batumvikana n'abaturage baturiye bugufi ya parike kuko usanga bakenera kugira ngo binjire baje guhinga muri parike tukavuga tuti ese intandaro yaba ari iyo ngiyo kuba barangirije imyaka y'abaturage ese yaba ari uko fdr yaba uyu munsi mbese imerewe nabi mwayo ari amashyamba ingabo za kongo zihanganye nayo province cyangwa se guverinoma ya province ya nord kivu ikaba yasabye ingabo kugira ngo bakore iperereza riraza kuduha amakuru yimbitse tukaza kumenya mu masaha makeya koko mwayiriya mitwe yose yitwaje intwaro mwariya shamba ni bande babashije gukora cya gitero kugeza ubu rero ntabwo muramenya neza umutwe uwo ari wo wose ushobora kuba wagabye ibyo bitero kandi nta n'umutwe wari wigamba ibyo bitero wari ukomoje ku kibazo cy'imirwano imaze iminsi hagati y'umutwe wa fdr n'ingabo za leta ya congo iyo mirwano iracyakomeza bimeze gute birabera hehe nibyo koko imirwano iracyakomeje mu ruhande rugana aho twita ni za tongo ni ukuvuga ni muri rucuru ariko mu gace ka segiteri ya bwito ahantu bita za tongo urabizi umukuru w'igihugu musha akimara gufata ubuyobozi yashatse kugira ngo asabe imitwe yitwaje intwaro yose ihangayikishije abaturage gushyira intwaro hasi abagomba kuja iwabo baje iwabo abakongomani basange ingabo kugira ngo dutangize iyi gahunda yo kuvuga ushaka gusubira mu buzima busanzwe abusubiremo muri make kuba benshi batarabyumvise bake nibo babyumvise ingabo zikaba zahagurukiye rero kuvuga ati ni ngombwa zigarura umutekano ku mbaraga akaba ari byo bitero byatangiye muri aka karere twizera ko bishobora kuzatuzanira umutekano cyangwa se bikagarura umutekano muri ino kivu yacu minisitiri sebishimbo hari n'amakuru akomeje gucicikana hirya no hino mu bitangazamakuru bitandukanye bavuga ko iyo mirwano ahubwo tarimo ingabo za kongo ko ahubwo hashobora kuba harimo ingabo mpuzamahanga harimo ngo n'iz'igihugu cy'u rwanda mwebwe nk'abantu bari aho ngaho mukurikiranira hafi ibijyanye n'iyo mirwano ayo makuru mwayemeza hari icyo muyaziho ko hashobora kuba hari ingabo zituruka hanze ya kongo zirimo kurwanya imitwe nka fdr murakoze munyamakuru murabizi ko kongo amakuba ifite ni uko igihe cyose ingabo zayo usanga zigira cyangwa se insinzi ku mitwe yitwaje intwaro usanga benshi bakekera ko atari ingabo zacu zabikoze uyu munsi ndaza kubabwira ko intambara nyinshi igisirikare cyacu kimazemo kimaze gukamirika ni ukuvuga kimaze kuba igisirikare kabisa ku rugamba usanga ko gihagaze neza rero iyo abantu benshi babona insinzi igisirikare cyacu kibona ati reka da ingabo za kongo zakoresheje imitwe runaka muri make ndakeka ni abantu batari bakurikirana ngo bamenye yuko ingabo za kongo ubu ngubu zimaze kuba cya gisirikare gikomeye ku rugamba abo nibo bakishidikanya ko atari ingabo za kongo minisitiri sebishimbo muri guverinoma ya kivu ya ruguru nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya uhaye ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire murakoze nawe arakoze bwana jean bosco rubuga sebishyimbo ni minisitiri ushinzwe itangazamakuru muri guverinoma y'intara ya kivu ya ruguru mu karere ka rubavu mu rwanda haravugwa urupfu rw'uwitwa jean Pierre sibomana bivugwa ko yishwe arashwe na polisi agerageza gutoroka yari afunzwe akekwaho kwica inka y'uwarokotse jenoside yakorewe abatutsi ni inkuru dukesha umunyamakuru w'ijwi ry'amerika claude ganza munyamagana ku wa gatatu w'iki cyumweru dusoza nibwo polisi y'u rwanda ikorera mu karere ka rubavu yatangaje ko yafashe uyu jean pierre w'imyaka mirongo itatu n'itanu y'amavuko akekwaho kwica inka ya nyiramagore rachel w'imyaka mirongo ine n'umunani akaba ari n'umupfakazi w'abana batatu warokotse jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane batuye mu mudugudu wa rwamikungu akagari ka nyamikonge mu murenge wa kanzenze polisi yavuze ko ku itariki makumyabiri n'ebyiri z'uku kwezi kwa kane aribwo yitwikiriye ijoro ry'abashumba abashumba baragira inka zarimo n'iya nyiramagore rachel ngo yasanze abashumba baryamye basinziriye arabakubita ariko yamaze gutera iyo nk'icyuma mu nda y'amaganga amakuru atugeraho avuga ko inka bayibaze bayisangamo inyana y'amezi arindwi umuvugizi wa polisi mu ntara y'uburengerazuba cip bonaventure karekezi yavuze ko sibomana yasanze abashumba mu gikuyu arabakubita babwira ko iyo nka yaramburuye bahungira ku muturanyi wabo nawe aza kureba ibyabaye ahura na sibomana ipantaro y'iriho amaraso ageze kuri iyo nka nyiramagore rachel asanga iryamye iva amaraso mu nda y'amaganga bigaragara ko yatewe icyuma cip karekezi yavuze ko amakuru yatangiye gutangwa kugira ngo sibomana afatwe kuko akimara gukora ibyo yahise agiye uwafata igare arahunga afatirwa mu murenge wa cyanzarwe nawe wo mu karere ka rubavu bigaragara ko yahungaga kuko ubusanzwe atuye mu murenge wa kanzenze nk'uko uyu muvugizi yabisobanuye Sibomana Jean Pierre yashyikirijwe urwego rw'ubugenzacyaha rukorera kuri sitasiyo ya polisi ya Kanama kugira ngo hakorwe iperereza ari naho yarasiwe agerageza gutoroka nk'uko twabibwiwe n'umwe mu bashinzwe umutekano wadusabye kugira imyirondoro y'ibanga ku mpamvu z'umutekano we ijwi ry'amerika yahamagaye umuvugizi wa polisi mu ntara y'uburengerazuba n'umuvugizi ku rwego rw'igihugu ariko nta n'umwe witabye telefone inshuro zose twabahamagaye nta n'uwasubije ubutumwa bugufi twabahaye bombi tubabaza iby'aya makuru avuga ko Sibomana yaba yarashwe agerageza gutoroka sibomana yari yamaze gushyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha ngo iperereza ritangire ku byo akekwaho byatumye duhamagara umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha ribu madame marie michel umuhoza maze atubwira ko atari yakamenya aya makuru hari mu masaha ya mu gitondo ubwo twongeraga kumuhamagara ahashyira saa kumi z'umugoroba yavuze ko agihuze kandi n'ubutumwa bugufi twamwoherereje ntiyigeze abusubiza nyuma y'uko inka ya nyiramagore rachel bikekwa ko yatemwe n'uyu sibomani igapfa ubuyobozi bw'umurenge wa kanzenze bwavuze ko bugiye gushaka uko bumushumbusha ubwo twabazaga madame monique nyiransengimana uyobora umurenge wa kanzenze aho gahunda yo kumushumbusha igeze yatubwiye ko bagikusanya inkunga ariko anemera ijwi ry'amerika ko amakuru y'iyicwa rya sibomana bayamenyeshejwe kubera ko ituruka mu baturage bo mu mudugudu twihaye icyumweru ariko urumva biraterwa n'igihe abaturage bazaba bamaze kuyahuza ariko tuhava twari twihaye igihe cy'icyumweru gitaha nyuma y'icyumweru gitaha tugahuza ubu haba hamaze kuboneka ubushobozi bungana iki ntabwo nahita mbimenya kuko igikorwa kiri gukurikirana na gitifu w'akagari amakuru se y'uko wa muntu wari watemye nk'ashobora kuba yishwe yo yaba ari impamo twabibonye kuri mesaje turahamya ko ari ukuri kubera yuko urwego rwa rumurinzi nirwo rwabitangaje ntitwashoboye kugira uwo tubona wo mu muryango wa nyakwigendera ngo tuvugane ariko umwe mu baturanyi uba utashatse kugira byinshi atangaza yavuze ko bumvise yuko yapfuye ayo makuru kandi tuyazi neza ntabwo twanahageze ntabwo ayo makuru tuyazi neza nta n'ibyo bumvise iyo twumvise ni uko twumvise ko yavuye mu mwuka nta bindi amakuru dukesha umwe mu bashinzwe umutekano avuga ko ubwo abafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya kanama bari bahawe uruhushya rwo kujya mu bwiherero ahagana saa kumi n'ebyiri za mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu aribwo sibomana jean pierre yirutse ashaka gucika umupolisi aramurasa arapfa mu gihe polisi cyangwa urwego rw'ubugenzacyaha baduha amakuru arambuye kuri iki kibazo ijwi rya amerika izayatangaza nayo mu bindi biganiro byayo si ubwa mbere humvikanye gutema amatungo by'umwihariko y'uwarokotse jenoside mu ijoro ryo ku itariki makumyabiri n'ebyiri rishyira makumyabiri n'enye z'ukwezi kwa gatatu umwaka ushize nabwo umugizi wa nabi yatemye nka cumi n'ebyiri z'uwitwa ndabarinze kabera wo mu murenge wa muringa mu karere ka nyabihu ku itariki makumyabiri n'umunani z'uko kwezi urwego rw'ubugenzacyaha rutangaza ko inka cumi muri zo zimaze gupfa ingingo ya magana ane na mirongo itatu na gatandatu y'igitabo cy'amategeko ahana ibyaha mu rwanda irimo agace kavuga ko umuntu wese ku bw'inabi kandi nta mpamvu wisha cyangwa ukomeretsa bikomeye amatungo y'undi ahanishwa igifungo kuva ku mezi atandatu kugeza ku mwaka umwe n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda kuva ku bihumbi magana abiri kugeza kuri miliyoni ebyiri cyangwa kimwe gusa muri ibyo aha ariko ni ku wagejejwe imbere y'ubutabera akabihamya n'urukiko claude ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bw'ahagijwi ry'amerika mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ubu noneho tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda
guhaye ikaze radiyo yawe ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi ry'amerika uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukora i kigali naho mizero crispin akaba ari ku buhanga bw'ibyuma njye mugiye kubana mbagezaho iki kiganiro nitwa nicole giraneza kuganira n'inshuti umuryango ndetse n'abavandimwe ni kimwe mu biranga kamere muntu mbere wasangaga abantu bandikirana amabaruwa nka bumwe mu buryo bwo kubwirana amakuru aho ikoranabuhanga riziye riba umuyoboro uhuriza abantu hamwe mu gihe gito kabone n'ubwo baba bari mu bihugu bitandukanye bumwe mu buryo ikoranabuhanga ryazanye harimo n'imbuga nkoranyambaga aho usanga abantu benshi bazikoresha mu buryo butandukanye haba mu bucuruzi kuganira n'inshuti ndetse no kumenya amakuru atandukanye ku isi yose ushobora kuba uri kwibaza utese uyu munsi twaba tugiye kuganira ku ki mu kiganiro ejo cy'uyu munsi rero tugiye kuganira ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga ariko turebera hamwe urukundo n'imbuga nkoranyambaga ese birashoboka ko abantu bahurira ku mbuga nkoranyambaga bagakundana ndetse bakanabajye tuganira batandukanye muri iki kiganiro kandi turaza kumva ubuhamya bw'umuryango wamenyanye binyuze ku mbuga nkoranyambaga ariko kuri ubu n'ubwo babana bakaba bahora mu makimbirane ese amakimbirane yaba ashingiye ku ki turaza kumva kandi ikiganiro twagiranye na Edouard Bamporiki avuga ku bijyanye n'inkundo zo ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'inama agira urubyiruko ibi byose turabyumva muri iki kiganiro mutegurwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco
reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm
imbuga nkoranyambaga zikoreshwa nka bumwe mu buryo bugezweho bw'itumanaho usanga bitakiri ngombwa ko uhamagara umuntu cyangwa se uguhora wafashe umwanya kujya kumureba nk'uko byakorwaga kera kuri ubu abantu bashobora guhanahana amakuru ku isi yose kandi bitabatwaye umwanya munini mu ihanahana ry'amakuru rero harimo n'abahurira ku mbuga nkoranyambaga bagahitamo kwikundanira nubwo baba bataziranye ugasanga rwose bagenda boherezanya amafoto baravugana kuri telefone ariko muri bo nta n'umwe urabonana n'undi imbonankubone muri iki kiganiro rero twaganiriye n'urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga rwo mu karere ka huye ku bijyanye n'urukundo rwo ku mbuga nkoranyambaga bamwe bumva ko bidashoboka gukundana n'umuntu utarahuye nawe abandi ariko siko babyumva ni mu nkuru twateguriwe na nishimwe ariyete iyo abantu bakundana urukundo rwa nyarwo cyangwa rufite intego bisaba kumenyana mu mico umuntu ujya gukunda aba afite ibintu byinshi agenderaho uwo muntu rero ubaye mutarahura umurebe urebe ko ari nawe ukeneye ko mukundana kuko ntabwo ari ukwitora ngo upfe gukundana n'umuntu n'uwo muri kumwe ushobora kutayimenya neza ariko nibura ushobora kumenya utuntu dukeya ku mico n'imyitwarire bitewe n'igihe mugenda mumara ubundi urukundo ni amarangamutima kandi ayo marangamutima ntabwo bivuze ko aza kuko wabonye umuntu ushobora kumva umuntu ubwabyo ijwi rye ukumva urarikunze bigatuma ugira amarangamutima ukumva umuntu uramukunze nawe urwo rukundo rwo kuri social media hari uburyo ugomba kurutwaramo uko urutwara uri kumwe n'umuntu umubonana umuzi uzi aho ataha ntabwo ariko kwe kubyitwaramo nanone n'umuntu utarabona na rimwe numva ko urwo rukundo rwabaho ariko ukamenya uko urutwara nturugeze ku rwego ruri hejuru cyane ukazategereza ko mubanza mukanabonana social media umuntu yiyita amazina ashaka mukamuganira atarabonana muganira ibintu bitandukanye muba mufite disipurine zitandukanye ushobora gusanga wamukunze cyane kandi ari umuntu udafite imico myiza ugasanga urukundo rwanyu rumaze kugera kure udafite igaruriro tubanze tubonane tunaganire nk'ukundi nyuma kuri social media habera ibintu byinshi bitandukanye hari abantu bajyaho bari siriyasi akaba ashobora wenda kwaka urukundo cyangwa se mukanaganira ibindi ari siriyasi ariko ushobora no guhurirayo n'abatekamutwe umuntu ukubwira ibintu bitariho cyangwa se nawe ubwe akakwibwira bitandukanye n'uwo ari we no mu buzima busanzwe burya umuntu ni mugari ushobora no gukurana n'umuntu mwaranareranywe rwose muri abana mugakundana nyamara akaguhemukira kandi wari uzi ngo ni umuntu uzi neza wenda ikosa ntakora ni iryo kwimariramo umuntu tuvugana gusa tutarabonana wenda ngo tube twapanga urukundo rube rurerure cyangwa se tugire indi mishinga igendanye n'urukundo dupanga ntaramubona gukunda umuntu no kutamukunda ntabwo bireba aho mwahuriye mu kabari wahakura inshuti mu rusengero wayakura kandi kugira ngo umuntu azakubera umukunzi mwiza ntago ureba ngo yavuye aha cyangwa yavuye uwo wakuye mu rusengero yaba mubi kurusha uwo wakuye mu kabari kimwe n'uko wakuye kuri social media yaba mwiza kuruta uko waba waramukuye mu rusengero
arakoze cyane nishimwe ariyete ku kiganiro agiranye n'uru rubyiruko mwiyumviye ko bamwe bavuga bati bisaba kubanza kubonana n'umuntu ukamenya imico ye n'imyitwarire ye ndetse ukanareba neza ko ari we ushaka koko nawe uduteze amatwi muri iki kiganiro dusangiza igitekerezo cyawe tubwire ese ubona hari ingaruka zagera ku bantu bakundanye bahuriye ku mbuga nkoranyambaga twandikira ubutumwa kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe cyangwa kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth eco mu ijambo rimwe nshuti bakunze b'ikiganiro ejo tunabonereho no kubashishikariza gukomeza kwirinda iki cyorezo cya korona virusi mwoga intoki mukoresheje amazi ndetse n'isabune kwirinda kujya ahantu hari abantu benshi ndetse no gukora ingendo zitihutirwa dukomeze kwirinda kandi tunarinda abacu kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
uko ikoreshwa ry'imbuga nkoranyambaga rigenda ritera imbere ni nako rigenda rihindura byinshi cyane cyane mu mibereho ya muntu nyamara ababirebera kure bakavuga ko ikoreshwa ryazo rishobora kugira ingaruka zitandukanye ku mibanire y'abantu mu gihe ikoranabuhanga rikomeje gutera imbere ari nako rihindura ubuzima bwa benshi mu ngeri zitandukanye kuri iyi nshuro hari abahuzwa n'imbuga nkoranyambaga bikavamo no kubana n'ubwo ari urukundo rudakunze guhira benshi ibi ni bimwe mu bikubiye mu buhamya bwa Clemence Uwase uri mu makimbirane n'umugabo we babanye bahuriye ku mbuga nkoranyambaga ese kuri ubu babanye bate ni mu nkuru yateguwe na Ishimwe Honore mu karere ka Nyaruguru reka tubumve
nyine byambayeho ariko nta kundi kuntu nabigenza gusa yaranyihishemo mu ijwi risa n'iryuje ukwicuza uwase clemence umugore w'imyaka makumyabiri n'itandatu y'amavuko atuye mu mudugudu wa rukore mu murenge wa muganza ho mu karere ka nyaruguru uwase avuga ko mu mpera z'umwaka wa bibiri na cumi na gatanu yahuriye na rurangirwa jeanne pomuseni ku rubuga nkoranyambaga ruzwi nka facebook kuva icyo gihe batangiye kujya bohererezanya ubutumwa bugufi ndetse n'amafoto yabo uko iminsi yagendaga yicuma niko nabo ubwabo ngo bakomeje guhuza urugwiro ku buryo bitoroheraga umwe kumara iminsi atamenya amakuru y'undi muri urwo rugendo uretse kumenya amakuru asanzwe ya buri munsi nta kumenyana byimbitse byabayeho ngo habeho kwigana ku ruhande rumwe cyangwa urundi amakado ya buri munsi ariko simbashe kumenya uwo ari we neza igitangaje ariko uwase clemanse avuga ko byarangiye bageze ku rukundo ruganisha ku kubana mu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi banzuye kubana nk'umugore n'umugabo ku bwa uwase ngo ikigira intangiriro kigira n'iherezo aribyo ahinira mu bizazane yahuye nabyo akimara kubana na nepomuseni muri aya magambo nyuma rero tuza ku bana akankorera ibintu biteye ubwoba ari wa musinzi abakobwa wa muntu udashobora kunezerwa mu rugo ngo akwereke ko ari guseka umva bya bindi byose yanyizezaga yageze mu rugo aba inyamaswa ubu ngubu mba numva naramuzinutswe ari hahandi ho gutandukana bikarangira burundu nyuma yo guhurira n'ibibazo mu rukundo we yita urwa facebook uwase aragira inama urubyiruko muri rusange nabagira inama rwose yo kubireka bakabicigaho burundu kuko uricuza nyuma ntacyo ufite waramwiyeretse wese uzakunda umuntu wabonye waramwize twifuje kumva icyo majyambere jeanne pomuseni umugabo wa uwase clemence avuga ku makimbirane avugwa mu rukundo rwabo ashamikiye ku kumenyana binyuze ku mbuga nkoranyambaga mu magambo make nepomuseni avuga ko icyo yifuza ari uko urukundo rwabo rwashyirwaho iherezo bikanyura mu nzira z'amategeko kuko gukomeza kubana n'umugore we bitagishobotse kubivugaho birangora cyane kubera ko no kumusobanura ubwe sinari nakamumenye ni umuntu twahuriye kuri facebook kugira ngo nkubwire ngo imico ye yari iyi ngiyi uretse iyo mibi natangiye kubona ese amakimbirane umuryango ubayemo yabazwi hakizimana jonas ni umwe mu bunzi wo mu mudugudu wa rukore uwagejejweho na uwasi ikibazo afitanye n'umugabo we ni pomsen bakunze kwita nepo mu byo yatugaragarije yatubwiye ko mu by'ukuri atameranye neza n'umugabo ko umugabo hari inshingano zimwe atajya yuzuza ubwo twagerageje kuganira nabo kugira ngo turebe uko twabunga bisa nk'aho binaniranye ku mpande zombi batabasha kumvikana ni uburenganzira bwo kuba bakomeza mu zindi nzego facebook ni urubuga nkoranyambaga rwashyizweho mu mwaka wa bibiri na kane n'umushoramari Mark Zuckerberg ni rumwe mu mbuga zikundwa cyane n'urubyiruko ndetse n'ibyiciro by'abakozi uretse abisanga mu marira kubwo gukundwa urw'agahararo bitewe n'imbuga nkoranyambaga hari abandi iyo batagenzuye neza imibanire bagirana n'inshuti bungukira kuri izi mbuga bisanga batekewe imitwe basabwa amafaranga cyakora ku rundi ruhande hari abandi usanga barabyaje imbuga nkoranyambaga andi mahirwe yo mu bucuruzi cyangwa se izindi bizinesi bakora ni ikiganiro ejo ndishimwe unuri mu karere ka nyaruguru
namwe mwiyumviye ko abantu bashobora guhurira ku mbuga nkoranyambaga bagakundana ariko ku bana bikabananira kuko baba batarafashe umwanya wo kwiga no kumenyana ku mico n'imyitwarire yabo bagiye ku bana ibi bikaba byanatuma aba bombi bashyira iherezo ku cyemezo baba barafashe cyo kubana nk'umugore n'umugabo ibi nibyo twumvise mu buhamya bwa clemence uwase usoje agira inama urubyiruko yo kuzakundana n'uwo biboneye kuko iyo mubanye mutarabanje kumenyana bigira ingaruka nyinshi zirimo no kwicuza muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye jean eme muhawe nayo uraho neza jean eme uraho neza nikore Eh, ndakwakiriye muri iki kiganiro urakoze cyane ndashaka kukubaza ese ushobora gukundana n'umuntu mwarahuriye ku mbuga nkoranyambaga bikaba byanatuma mubana nk'umugore n'umugabo yego birashoboka ngaho tubwire birashoboka ko nshobora kujya kuri facebook kuri whatsapp cyangwa ku zindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye ngahuriraho n'umukobwa tugakundana ariko kuvuga ngo byagera kuri etape y'uko tubana tutarigera tubonana amaso ku maso biragoranye cyane kuko njye nshobora kuba nkunda abakobwa b'ibikara agashaka ifoto y'undi muntu w'inshuti ye babana w'igikara akaba ariyamo twazajya kubana agasanga ni inzobe ugasanga tugize amakimbirane akomoka ku kuba twarabanye tutarigeze tubonana amaso ku maso ngo tuganire byashoboka ko nakundana nawe ariko ntabwo nagera ku kigero cyo kubana nawe nk'umugabo n'umugore ntaramwibonera amaso ku maso ngo menye imico ye menye icyo akunda menye n'icyo yanga kuko iyo tuganira ku mbuga nkoranyambaga umuntu wese aba agaragaza ibyiza kandi buri gihe hari urundi ruhande rubahishe nakabaye menya neza igihe twageze igihe gihagije cyo kuganira jean mati ku mbuga nkoranyambaga buri muntu wese aba avuga ibyiza ntabwo yerekana ibibi reka noneho tubanze twumve indirimbo y'itsinda ryitwa active bise online love turagaruka mu kanya dukomeza n'ikiganiro ejo cy'uyu munsi
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
ifoto irazwi muri karitiye yeah, yeah, yeah. ku gasantire ntanayeretse yeyeye nari narabinze ba venansiya nyuma yo kumva iyi ndirimbo rero reka tugaruke n'iki baganiriye na edouard bamporiki umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko avuga ko urugo ari umushinga nk'undi ukwiye gukorerwa ubwenge ingamba mu buryo bwitondewe kuko kuba abantu barahuriye ku mbuga nkoranyambaga bidahagije ngo babe baziranye ku buryo babana nk'umugore n'umugabo ni mu kiganiro ku murongo wa telefone amaze kugirana na mugenzi wacu jean eme muhawe nayo mu kiganiro cy'uyu munsi rero turi kuganira ku nsanganyamatsiko ijyanye n'urukundo n'imbuga nkoranyambaga aho usanga muri iyi minsi urubyiruko ruhurira ku mbuga nkoranyambaga abantu bagakundana babana rimwe na rimwe bikazana ibibazo kuko usanga batari baziranye bihagije mwe mubitekerezaho iki ibintu nyine bigenda bihinduka bitewe n'imihindagurikire y'isi urabona igenda iba umudugudu kurushaho nubwo uh, umuco utagomba guca injishi ngo abantu bave ku byabo ariko uwashaka kureba ikibazo neza cy'abakundanira ku mbuga nkoranyambaga yabanza akareba ahantu uturuka aho tuvuye nk'igihugu buriya ababyeyi bacu usanga bararambagirizwaga n'iwabo ko bavuga ngo umuryango urambagiza undi ni umuryango ukingira undi ariko nka generasiyo yacu ikinyejana cyacu abantu batari bagira imyaka mirongo ine abenshi usanga barahuye n'abo babana bagahurira mu nzira bagahurira ku ishuri bagahurira mu nsengero akaba aribo bamera nk'ababwira ababyeyi babo ngo bahuye n'umuntu ushobora kubana urumva ko nabwo biba byakozwe umuryango w'abantu warageze aho uteye intambwe ukavuga ngo ni icyari uguhura kw'imiryango noneho bibaye ko abana bahuza imiryango kandi imiryango yari yahuzaga abana ibyo umuryango nyarwanda warabyemeye ntawe ukigira ikibazo ngo umwana wanjye yahuye n'uwahandi none ashaka ariko noneho icyo mwavuze rero cyo guhurira ku mbuga nkoranyambaga cyo kirakomeye nicyo kwitonderwa no kugenderamo buhoro biraza kuduteza ibibazo kuko byanze bikunze abantu bagiye kubana bagiye gukora umushinga w'urugo umushinga uza- uzavamo abandi bantu aba bantu niyo nubwo tuvuga ngo kumenya umuntu biragoye ariko baba bagomba kumenyana bagahura bakamenyana umwe akamenya imico y'undi imigirire y'undi akamenya umuryango umuntu aka- akaba umwana w'umuryango niba ndi umuhungu akaba umwana w'umu- wo mu muryango w'umukobwa twakundanye akaba umwanya wo kumenyana bidakozwe na telefone kuko telefone iyo abantu bagiranye ibibazo ntishobora kubunga ikoranabuhanga ubwaryo ntabwo rishobora kubahuza ariko noneho mugashyiramo ubwenge bwa muntu n'umuco wa muntu mukagira ibyanyu mu- mu- mukenera kumenya kuri buri ruhande ariko iyo muvuze ngo ikoranabuhanga ryaduhuje tubaye umugore n'umugabo iyo mugize ingorane izo ari zo zose ntabwo ri- rishobora kuza hagati ngo ribumbe rivuge ngo ni njye wabahuje reka mbumbe ntekereza ko eh, a- a- abana b'abanyarwanda twaba dukwiye kumera ku muco wo kuvuga ngo icyo bita kurambagiza ni iki niyo umura- umuranga yaba atari umuranga niba umugize nk'iyo telefone cyangwa interineti ariko noneho hakabaho kurambagizanya abantu bakamenyana mubona mu gihe ibi byaba bikomeje kwiyongera gutya nta ngaruka mbi bishobora kugira ku muryango nyarwanda Oya, byatangiye kuzigira regaho ibica ku ruhande urebye nka nka divorce dufite muri iki gihe utakoze ubushakashatsi neza ntiwahita ubishyira ku ikoranabuhanga ijana ku ijana ariko nta nubwo bavuga ko ritarimo kuko abantu uko kuntu bahuye bagahura nimugoroba bakabana bukeye kubera ko wenda bafashe umwanya munini wo kundanira mu mafoto bahererekanya ah, biba bibyaye urugo rwihuse bigira n'ingaruka rero nyinshi zituma rusenyuka mu buryo bwihuse kwiga ku muntu ntacyo bitwaye bisaba ubwitonzi gusa no ku- no kudahuka nyakubahwa minisitiri dusoza iki kiganiro kigufi tugiranye ni nk'izihe nama mwagira urubyiruko rwitegura gushinga ingo gushinga urugo ni umushinga umushinga uwo ari wo wose ukorerwa eh, ubwenge ngamba ibyo bita eh, business plan ukora ingamba z'igihe kirekire ukavuga uti njyewe ngiye gukora umushinga w'urugo uza- uzaramba kuko imana izama kurambira mu rwanda iz- uz- uzabyarira u rwanda uza- uzarwonkereza ukawutekerezaho ukawushyiraho ubwenge n'umutima warangiza ukavuga ngo noneho ngiye kurambagiza uwo mwinjiranamo cyangwa se niba ndi umukobwa ngiye kwitondera abanza abakobwa bakinjirana muri uyu mushinga kugira ngo uzaba umushinga uramba abaduteze amatwi abantu bakiri bato bakwiye kwi- kwitondera ikintu cyitwa eh, kwi- kwitondera ikintu ntibivuga kutajyamo ariko kukijyanamo ubushishozi none ukavuga ngo uyu mushinga niwunguka uzaba n'uba wo senyuka waraye ubaye uzaba nzaba nunguye igihugu nzaba niyunguye nzaba nshinze umuryango uzanyitirirwa mu gihe kizaza ntana- ntakintu bazaza ngo hariho umuryango wa runaka wabyaye aba runaka ibyo ni ibintu rero bitahubukirwa byitonderwa eh, kandi rimwe na rimwe bikeneye inama z'abakuru turabafite turabashimiye cyane nyakubahwa minisitiri murakoze namwe
yenda rwose urampemukeye
mwakoze kubana natwe nitwa nicole giraneza mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza dushimire bagenzi bacu batugejejeho ikiganiro ejo inshuti zacu mu masegonda make cyane ndabasigira bagenzi banjye baduteguriye ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro yari